iyi mwumva ni ijwi rya amerika mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri mikoro muri kumwe na Aloise bigirimana kazi mu biganiro byacu byo kuri uyu mwanya mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu mu burundi naho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri hano dusamiranira ni washington dc ndabaharamukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
none twafashe ingingo rero y'uko uwaje inyuma ya saa tatu adakora kandi ahadakoze uno munsi twahejeje ntakundi igihugu uwo muntu uyu ni janviere ndirahisha umushyiranganje w'indero mu burundi mu gihe yariko atanguza ikibazo cya leta giha uburenganzira abanyeshuri bo mu myaka y'icyenda kujya mu myaka ya mbere y'inyuma y'ishure shingiro mwibuke kandi ko uyu munsi ari naho amakungu yibuka umunsi wahariwe impunzi aya makuru n'ayandi ni mu kanya radiyo ijwi ry'amerika dusamiranira i washington dc nk'uko nari ndabibabwiye kuri uyu munsi ni umunsi wahariwe impunzi ku isi umunsi uje mu gihe hari impunzi zitari nke z'abarundi abanyarwanda n'abanyekongo bari mu bice bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini kandi basanzwe bahanzwe n'ibibazo bitandukanye ni inkuru rero tuza kugaruka ko mu biganiro byacu byo hanyuma radiyo ijwi ry'amerika umushyiranganje w'indero mu burundi yatangaje kuri uno wa kabiri ko ingingo yo gufata yo gufuta abayobozi b'amashuri shingiro atazoshikana mirongo itanu ku ijana mu kibazo cya leta ari ntabanduka ibyo yabivugiye kuri uno wa kabiri kuri lise buringa mu ntara ya bubanza igihe yari atanguza ikibazo cya leta giha uburenganzira abanyeshuri bo mu myaka y'icyenda kujya mu myaka ya mbere y'inyuma y'ishure shingiro ibindi kuri iyi nkuru na evariste nziko banyanka
olivier butoyi sa ntibaraza
aho ni kuri lise ya buringa muri komine gihanga mu ntara bubanza aho umushikiranganje w'indero umufasoni janviere ndirahisha yatangurije icese ku rwego rw'igihugu ca kibazo ca leta giha uburenganzira abanyeshuri bo mu myaka y'icenda kuja mu myaka ya mbere y'inyuma y'ishure nshingiro bamwe mu banyeshure ijwi rya amerika ryasanze bashitse kuri lise buringa mu gitondo ca kare kuri uno wa kabiri bashikirije ko ico kibazo baciteguriye jeni yumva neza kuko ntabwo bamfishe kuko je narize abanaje gukora ikibazo cha concours national cha 2017 nkaba nizeye ko ndagitora neza cyane ntakekeranye kanje gukora ikibazo cya leta ni ukuri numva nezerewe rwose ndazi ko ndagitora ntabwo bafise naho abo banyeshuri biteguriye gukora ico kibazo ca leta hari akari kahaze mu mashuri amwe amwe mu ntara bubanza venance ndayiziga arongoye intara y'indero ya bubanza avuga ko abari inyuma mu vyigwa bimwe bimwe binanase baraheza indinganizo z'ivyigwa mu ntara n'abajeje kuraba ivy'amaprograma aba inspecteur twarabonye yuko ivyigwa vyose vyaheze kiretse ingorane bagize muri science technology niho programme ari ndende cane mugabo nabone baragerageje baraheza mu ntara ya bubanza bose baraheje programme ko twarabironseye raporo twaragize amanama menshi abari inyuma twaragize strateji y'uko bigisha apremidi abandi ku munsi wa gatandatu bakaza kwigisha porogaramu muri bubanza zaraheze kuri lise buringa hari abanyeshuri icenda batonze bacerewe batemerewe gukora ico kibazo kuko basaza abandi baza batanguye gukora abo umushikiranganji w'indero umufasoni janviere ndirahisha yabirukanye acashikiriza ko umwaka ubaye imfagusa kuri bo umukozi wa leta cyangwa umunyeshuri arazi ko akazi gatangura saa moya na nusu nta kuntu rero tworeka ugwaruka ngo ruze rurazaho rushakina cyane cyane yuko abajejwe ico kibazo bari bahashitse ku masaha kubera ko urwaruka rusuzugura abayobozi rusuzugura ababaha indero none twafashe ingingo rero yuko uwaje inyuma ya saa tatu adakora kandi ahadakoze uno munsi twahejeje ntakundi igihugu uwo muntu umushikiranganji ndirahisha yasubiye kwibutsa ko ingingo yo gufuta abayobozi b'amashure shingiro atazoronka amanota meza muri ico kibazo ca leta ikiri ntabanduka ngo n'ubu ndacayiriko kubera ko ahantu henshi hariho abantu batazi akazi kabo ushobora gusanga ku ishuri umuyobozi atahari nabo bigisha bukwigisha kudatata muntu abankadira n'umuhari iyo ngingo rero n'ubu iracari mu ngiro ntibisubireko ntibigisha abarimu hariho abatonda saa yine hariho abatonda saa tanu aha rero twashaka rero kugaruka yuko akazi no kwigisha atangura saa moya na nusu ikindi cibonekeje muri ico kibazo ca leta n'abatisanze ku ntonde nk'abo mu myaka y'icumi batatoye ikibazo ca leta ku mwaka uheze bari baje kwipima bibashikiye ingingo yo mu bushikiranganji ivuga ko abo baca bataha ataco babaza akarorero nako mu rumonge aho abanyeshure bo ku mashuri ane barenga kuri cumi bankiwe gukora ni mu gihe abo mu myaka y'icenda batisanze ku ntonde iryo tegeko rivuga ko baca baronswa inimero ibihumbi bitanu ibaha uburenganzira bwo gukora mu ntara bubanza abari bitezwe muri ico kibazo ca leta bagera ku bihumbi bine n'amajana ane na mirongo umunani na batatu ni mu gihe ku rwego rw'igihugu bagera ku bihumbi ijana na mirongo ine na bine n'amajana indwi na mirongo icenda na batanu ibubanza mu burengero bw'ubu Burundi Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika arakoze Evariste tukiri kuri ico kibazo c'abatisanze ku ntonde abanyeshuri bashika batandatu bo kw'ishuri shingiro rya Rugombo ya kabiri na Munyika ya kabiri mu ntara ya Cibitoke baguye igihumura inyuma yaho bankiwe gusubira gukora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashuri babiri muri bo baba bamaze gushikanywa kwa muganga bakaba bari muri cumi na batandatu bariko bararira kuko abayobozi b'amashuri bavuga ko batabonetse ku ntonde z'abakora ibindi tubaze diane ndonse yakurikiranye iyi nkuru
aba ni bamwe mu banyeshure bo muri ano mashure y'ishure shingiro rya rugombo ya kabiri na munyika ya kabiri bariko bararira bakoma induru kuko basanze batashizwe ku ntonde z'abakora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashure yisumbuye y'ishure shingiro umwiheburo ni wose kuri bo na rijya kara karyo ka nyuma barose kugira ngo babandanye kwiga inyuma y'aho leta ifatiye ingingo y'uko uyobewe icyo kibazo azoja mu mashuri y'imyuga ayo nayo umwaka ukaba uheze ataraboneka aba ni bamwe mu bari bagishoboye kugira icyo bavuze umwaka wose uraheze twiga uwa mbere uwundi urahera twiga tuzi ko tuzokora ikopi ziraherayo none ubu twongere kuza gutonda abace nk'ako dukora kandi turabawoto urumva icyo ni ikintu kidutunuje cyane mu mutima kandi twari tumaze umwaka wose twiga ubu munyeshuri amaze iminsi umwaka wose yicaye ku ntebe ni ikintu kibabaje cyane icyo rero kidufashamo kugira ngo barabuko batugira ko twokora cyane cyane numva niyase ko ubuzima bwanjye ataho bugiye kujya kubera ngiye kuba mu ibarabara atakibazo nkotse kandi nta nubwo n'ibiri bukunde ko nzasubiramo kandi ariko rero abayobozi b'amashure ya munyika ya kabiri na rugombo ya kabiri aho abo banyeshure biyandikishije bavuga ko izo ntonde bazitanze mu buyobozi bw'amashure yo mu ikomine ciza juvenal arongoye ishure shingiro rya munyika ya kabiri intonde nitwe twazikora hama tukaba tujana muri dese dese rero bagaca ari wajana muri, muri biro de valuation hama rero twazikoze ubwa mbere biri muri flashe no ku mpapuro hama dusanga abo tudakite n'amazina amwe y'abakandida ntayarimwo bashaka tubati dusubiremo rero tubikosore tubongere ko kuri amaliste bazanye ca turavyongerako tuvyongeye ko amaliste birungika kandi nkuko tubijana muri dese ntitwumve rero igituma rero batabonetse kandi twe twabarongetse ubwo buyobozi co kimwe nuko bukurikirana gushika ku rwego rw'intara buvuga ko bwatanze izo ntonde gushika muri komisiyo ijejwe gutegura ico kibazo ariko nubwo biri uko umwunganizi mu biro vy'umushikiranganji w'indero akaba ari nawe ariko arakurikirana ikorwa ry'ikibazo mu ntara ya Cibitoke Kaneza Marise avuga ko badashobora gukora na gato ico kibazo mu gihe batabonetse kuri izo ntonde umunyeshuri arekuriwe gukora ni ufise inimero baba bamuhaye muri ico gihe atari ku rutonde bisigura yuko adashobora gukora abo mu w'icenda no mu w'icumi bari bahawe akandi kajya ko gusubiramwo ikibazo ca leta urumva batagira inimero ntibikunda ko bakora urumva baca bataha muhira izo ntonde bazitanze bategerezwa kuzishikiriza biro des evaluation niho batangira izo nimero z'abanyeshuri nabo abo batanze barafise inimero abo batibonye ko nuko amayo mazina atigeze abashikira abavyeyi baba banyeshure basaba ko leta yo kwisubirako ikabaha uburenganzira bwo kuja mu mashure y'abigenga n'imiburiburi bakagira amanota bafatirako uyu ni umwe mu bavyeyi jewe ko mbona boba basubiramo bakabarekurira bakaja kwiga mu yandi mashuri canke bakaraba bivanye yuko kuko umuvyeyi yamara umuvyeyi bakagereranya bakaraba nk'amanota bafatiye kavuga ati yamara aya manota wewe reka gira uko usubiremwo aya nawe nk'uko leta yabigize nyine by'imyuga bakazana iyo myuga urabona nk'uko kuva aho babivugiye ngaha nta shuri ry'umwuga rihari atari mu cibitoki bakazana natwe ngaha muri komine rugombo ikibazo ca leta giha uburenganzira abanyeshure kutabandanya amashure yisumbuye catanguye kuri uyu wa kabiri kikazokorwa mu minsi itatu mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika Rakoze Diane tuve mu ntara ibujumbura naho bamwe mu badandaza bo mu isoko Bujumbura City Market ku mugwa mukuru bahagaritse bahagaritse imirimo kuri uyu wa kabiri bagizwe abo badandaza bagizwe ahanini n'abahombeye mu isoko nkuru ya Bujumbura yahiye muri bibiri na cumi na gatatu bakavuga ko barihishwa amafaranga y'umurengera badashobora kuronka Eroje Burikaneza niwe yaduteguriye inkuru
Isoko ya Bujumbura City Market izwi ku izina ryo kwa Siyoni iri muri zone Ngagara mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura kuri uyu wa kabiri ku rwinjiriro rukuru umuntu yakirwa n'umwugaro w'ibibanza bitari bike na cane cane aho bita block A na B abadandaza bahakorera bavuga ko bahagaritse imirimo kugira ngo berekane akababaro kabo gaturutse ku mafaranga basabwe kongera kuyo bari basanzwe bariha ayo nayo agera ku bihumbi ijana kuri umwe umwe ayo mahera basabwe yiyongera ku yandi ibihumbi ijana na mirongo itanu bahora bariha ubuyobozi bw'isoko busigura ko bwayabasavye kubera imbere y'ibibanza vyabo bahatereka ibidandazwa bakahadandariza ukuri kwamye aberekewe n'iyo ngingo babibonamo akarengane twahirusanga imeza aho tuba tuzishyira siho ziri zimwe ziri hejuru muri etaje ntitugisha ibyo ari byo bityo gituma cyatwika kuguru mu minsi heze twumvise ijambo rivuga ngo ngo ufise akameza hanze ngo ruguru ya saa sekanti imere ku kwezi ubu twahise muri rero kugara ahubwo n'akababaro kuri twebwe urabona ko twazindutse tuje gukora ariko musanze duhagaze ataco turiko turahereza imino ntavyo twomenya ariko gusa nuko twumva ngo bashaka kuduza ibeye y'imeza rutereka kandi urazi ko tuba dupanze imiryango iba ifise kwibaraza umva dutegereza gutereka imbere kugira abakiriya babone ivyashara tuba dufise nabo bavyanse ngo bashaka turihiriza izo meza tuba twateretse imbere y'umuryango bo bajeje gushinga amategeko iryo bashinze nta munyesoka ajyanka abadandaza bagizwe ahanini n'abahombeye mu isoko nkuru ya bujumbura yahiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu bavuga ko iyi ngingo ije isongera isibe uruhombo ni runini niyo kurabona yuko aha mu isoko mu bisanzwe aho twahora dukorera byaragendeka ubu mu bisanzwe turi mu buhungiro ubu turi mu mateso kuko nk'ubu dufate amakonsomasiyo ari mu gihugu ni menshi kuko iyi soko ya siyoni hari batudugije ko amateveya tutazi iyo yajya ava duha siyoni twongera turiha ruwayima ya siyoni nyene twongera turiha n'amafaranga yo muri obere na meri twirukako urumva aya mafaranga turiko turaharura tugaca dushirako nawe y'imeza ariko aradushirako izo meza turihire nawe turihe ibibanza ntawe tushobora kuronka bamwe mu badandaza nk'uwo muyisilamukazi bashimye nabo nyene guca bahagarika imirimo kugira ngo bifatanye na bagenzi babo nubwo batari mu bibazo bimwe azindutse nsanga amameza y'abandi bayakuye urumva ko bibabaje cane uno munsi nibo ejo zuba ritwebwe kandi ntituzi impamvu gituma bazikwa izo meza je mbona akarengane kanini cane birababaje kubera umuntu umupangiye inzu mu bisanzwe araguhamagaza imbere y'uko afata amadecisiziyo yiwe mu mategeko yari kubahamagaza bakagira renyo plusieurs fois bagahamagara n'abandi bari hejuru bakabumviriza twifuza yuko botumvira izo ngorane dufitaniye tukazikorera hamwe ico kibazo kikava mu nzira imbere y'uko ico kibazo kiva mu nzira abadandaza bafise n'ikindi kibasonga duhere no makontra uzabumva ngo genda usinye kontra ufise ikibanza ngaha ntabwo ugenda uvuga ati iki- iyi kontra nayisomye ni nziza cari si nziza ibe nziza atari iyo atari nziza urayemera uko nyene dufise amakiyosiki y'ivyuma twubakishije twe twenyene mu mafaranga yacu siyo natatutereyemo na cumi urumva mu iyo kontra nyemba bivuga ati niyo uzogufukuza mu ivyo vyuma uba waraguze ut- uta- udasavyemo na, na, na kosiyo yawe urumva iheze uva mu konyene vya vyuma ntuza kubaza na kimwe uva muri rya kontra nta na kimwe kirimo n'amategeko bonyene bicagurira utagiye kuyasinya baguca amande jewe nk'umudandaza no kureba kungene boraba ibibanza vyo kwa siyoni bakavyurutsa ibeye kugira abanyesoko dukore ico kibazo tugitura leta kuko turi abana bayo kuko ntiyo duta nk'uko kuko urumva ko isoko yacu yamaze gusha nta na kimwe turiko turinjiza abana bariko bara- baricwa n'inzara ariko nyene iyo soko umugwiza atunga siyoni niko biri avuga ko arihira abo badandaza ibisabwa vyose murazi yuko eh, na teveya muyiriha mukayiriha igice umuntu uwo ari we wese azofate nimero yifuza ugende muri oberi uvuge mbega uyu muntu arandirira oberi uzosanga ndakurihira nta kwezi nakumwe simba kuri mwese muri ngaha ntarihira oberi ivyo nabigize itegeko usishaka yuko ejo bazoza kudurumbanya bavuze yuko wewe utarishe canke isoko baryugare kubera utariye amakori ubu nta n'umuntu n'umwe akorera muri isoko utariye ikori abadandaza bo mu isoko yo kwa siyoni barafise n'ikindi kibazo ntibagira ubuserukizi aho ubwa mbere dutore komite twizeye twemera nimba ari batanu nimba ari bane abo nibo bazoza mugaca munogana ico kibazo twubaha abandi muba mukoze ubufasoni ni bwiza abantu bari muri block a na b barashobora kwinjira bakicara abatarimo nyene isoko n'abadandaza bahavuye bagira inama yavuyemo ingingo imwe ku munsi wa gatanu isaha icenda tuzosubira kandi tubonane nabo kugira ngo tuheze tutore inyishu icyo nababwira coco bizoreka kumvikana ariko nibaza uko bizogenda kose kugira avuze n'ubudandazi izoba ari ingingo ibereye isoko ya bujumbura city market niyo ya mbere mu bunini ku mugwa mukuru bujumbura irimwo ibibanza vyo kudandarizwamwo birenga ibihumbi bibiri iyo soko yubatswe inyuma y'aho isoko nkuru ya bujumbura ihiriye igatokombera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu imuzinjiza amafaranga menshi mu kigega ca leta ku mwaka ku mwaka mbere n'igituro c'imiduga yunguza abantu n'ibintu ihuza uburundi n'ibihugu vyo mu karere kiri muri iyo soko eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika uno munsi n'umunsi wahariwe impunzi ku isi uje mu gihe hari impunzi zitari nke z'abarundi abanyarwanda n'abanyekongo bari mu bice bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini mugenzi wacu oriyani itangishaka yaganiriye na bamwe mu mpunzi z'abarundi n'abanyarwanda bari muri tanzania kongo brazzaville na kenya yaganiriye na marie claire nyiramahoro umunyeshuri ari i brazzaville antoine misago umwigisha mu nkambi ya nyarugusu na jean claude aserukira abandi mu gisagara cya Nairobi misago atangura avuga uko bahimbaje umunsi wahariwe impunzi ku isi inyarugusu ego cyane ndabashimiye kuba mumpaye kano kanya kugira ngo nshobore kubabwira ibyari bigize umunsi mukuru w'uno munsi mu bisanzwe umunsi mukuru w'uno munsi nk'uko muhetse kubivuga wari umunsi mukuru ugize wahariwe impunzi ku isi ni ukuvuga hariho abantu benshi cyane kuko amasidine ya sikakurane ni ukuvuga yari akikuje ikibuga bita diwani mu gipande cy'abakongomani kuko ngaha inyarugusu hari kandi ni ukwita ni imwe mugabo igizwe n'ibice bibiri hariho igice kibamo abakongomani n'igice kibamo abarundi ni ukuvuga uwo munsi mukuru wabereye hamwe abantu bari bahari bashyika n'ibihumbi nka bitanu bitandatu gutyo twari dufite rero umushyitsi w'iteka umushyitsi w'iteka twari dufite uno munsi yari uwaserukiye ni ukuvuga musitanteri w'ikomine ya gasuru akaba yongera agatwara n'ikomine ya buhige ni ukuvuga zitwara ari komine zibiri ni ijambo ry'iwe rero yashimikiye cyane ku bijyanye ku bijyanye n'umutekano yavuze yuko mu bijyanye n'umutekano bivanye n'ibyiyumviro cyangwa n'ibirego byinshi byavuye ku mpunzi z'imisisira bavuga yuko impunzi zihohoterwa inyuma y'ikambi nk'iyo dusohotse ikambi yashoboye kuvuga yuko agiye kwegera abanyagihugu b'abatanzaniya badukikije kugira ngo abasobanurire ukuntu yongere abafashe kubereka ukuntu twashobora kubana bivanye n'ibintu bimaze iminsi bihaca ugiye inyuma y'ikambi uca ushobora kugirira ingorane arongera aravuga ku bijyanye n'umugambi wa wfp ni kuvuga aribyo shyirahamwe pamu nkiya yavuze yuko bivanye n'uko pamu iri yuko ikoreye uwundi mugambi wo gutanga amafaranga ngaha mu ikambi hariho abari bavuze ijambo bavuga yuko basaba yuko abantu bose no basaba yuko amafaranga yokongerezwa kuko ku mutwe w'umuntu ku kwezi ni ukuvuga mu minsi mirongo ibiri n'umunani afata amafaranga angana n'ibihumbi mirongo ibiri ku mutwe bamwe rero nk'uwaserukiye impunzi yavuze yuko ayo mafaranga ari make cyane naho nicyo cyatumye atavuga ati none mwebwe mubanza gusaba bongereza ayo mafaranga mu gihe abantu batarakwigwa kuko ikambi y'inyarugusi igizwe n'abantu ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bitandatu n'amajana atatu na mirongo itandatu na batatu muri abo ibihumbi mirongo itatu nibo bonyine baronka amafaranga none rero yavuga ati ahubwo nimubanze musabe babanze bakwize mwese muronke amafaranga ama mushobore mushobore gusaba ko bokongereza amafaranga kuko ibyo birashoboka ego none muri make eh, ico kibazo ni- nivyo aba- abantu ibihumbi mirongo itatu bonyene baronka amafaranga birakwiye ko n'abandi bashikirwa bakaronka ibindi bibazo bashikirije ibindi bibazo mwashoboye gushikiriza mufise muri iki gihe ni nk'ibi ni ukuvuga ikibazo nyamukuru gihanze impunzi z'inyarugusu ni ikibazo kijya- kijejwe n'umu- kijyanye n'umutekano ni ukuvuga n'ubwigenge kuko umutekano n'ubwigenge birajyana Eh, iyo uvuze ni ukuvuga- antoine iyo uvuze umutekano bisobanure muri make abantu bafise ubwoba bi- bi- bigenda gute iyo uvuze ati hari ikibazo c'umutekano Eh, ni ukuvuga ikibazo cy'umutekano nashatse kuvuga si ukuvuga yuko ngaha mu ikambi duhohoterwa oya Mm.
nashatse kuvuga kubera ko ndabifatanije ubwigenge n'umutekano Mm.
ni ukuvuga inyuma y'ikambi iyo umuntu asohotse ikambi Mm.
nta mutekano ukwiye aba afiseyo kuko ujabutse ikambi gatonya ukarenga imbibe z'ikambi ufashwe baraguhohotera cyane nicyo gituma mvuga yuko umutekano utifashe neza ibyo nabyo ni biva ku mvo y'uko tu- twebwe turonka indya zidatetse mu isanzu turonka ifu tukaronka ubushaza ni ukuvuga ibyo bisabwa yuko umuntu arinda kubiteka natwe nta nkwi baduha nta nta n'ibisiga bya kijyambere dufise Mm.
ari nacyo eh, ari nacyo waserukiye impunzi yakiyiteko cyane yuko boduha ayo masiga bakadu eh, Mm.
canke bakaduha ni ukuvuga ubusugire ko kugira ngo tujye inyuma ngerageje y'ikambi.
eh, ngerageje kubitegera ni ukuvuga ko hari ha- akenshi mukenera gusohoka hanze y'ikambi kugira ngo muteke muronke n'ivyo mufungura neza cyane benshi bakabiyiba kuko batatwemerera gusohoka ikambi kandi mu buzima bwa misi yose umuntu ategereza gufungura izo ndya ntiwozitekesha amabuye Birumvikana.
utegereza kujya kurondera inkwi birumvikana urakoze cyane antoine misago turaza kugaruka ku bibazo by'inyarugusu n'ubuzima ah, bwo mu nkambi inyarugusu ngaho muri tanzania reka twakire n'abandi ku murongo abandi batumire bacu buno munsi tugiye kuganira Ah, turi kumwe ku murongo na mm, marie claire marie claire eh, ni nyiramahoro ni umunyeshure w'umunyarwandakazi ari mu gisagara cya brazzaville aho hasanzwe hari abandi banyarwanda izindi mpunzi nyinshi z'abanyarwanda muri icyo gisagara Ah, bakaba bari kandi hafi eh, marie claire ari hafi y'inkambi y'impunzi z'abanyarwanda ahitwa kentele wiriwe neza marie claire urakoze kwitaba kino kiganiro ku ijwi ry'amerika Eh, mwiriwe mwiriwe neza Mm, marie claire utubwira muri make ubuzima i brazzaville nk'impunzi z'abanyarwanda bwifashe gute muri iki gihe imibereho yanyu yifashe gute Eh, murakoze eh, impunzi z'abanyarwanda ziri hano i brazaville n'iziri kinsere iziri kinsere cyane cyane imibereho kugira ngo bashobore kubona icyo bashobora kurya ni uko ba- bajya gutashya inkuru akaba izo bacuruza mu baturage mu bene gihugu ubwo ibyo nibyo bibabeshejeho mu nkambi y'ikinsere Mm. abanyarwanda impunzi z'abanyarwanda ikentere cyangwa mu gisagara i brazzaville muri rusange mungana nka bangahe ibitigiri bivuga ko muri bangahe Eh, impunzi z'abanyarwanda muri congo brazaville iziri- izikwirakwiye muri iki gihugu hose zigeze mu bihumbi icumi Eh, ibi- ibi- ibice ntabwo mbizi neza ko turi mu bihumbi icumi ikibazo mwoba mushira imbere nk'impunzi z'abanyarwanda bari i brazzaville ni nk'ikihe muri iki gihe Eh, ikibazo impunzi zose z'abanyarwanda ziri muri congo zifite ni uko eh, mu mpera z'umwaka turimo tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri ibihumbi bibiri na cumi na karindwi sitati yacu y'impunzi izarangira kandi i- ibisubizo bari baduhaye cyangwa se option bari baduhaye za eh, solution durable ari zari eshatu gutaha ku bushake eh, gufata pasiporo ku ba- ku basha- bashaka integration locale cyangwa se kwandika exemption werekana impamvu ki udashaka gutaha impunzi nyinshi rero zafashe iyo exemption zi- ziri kuvuga ziti ntabwo kuva ko igihe cyacu cyo kuba impunzi kirangiye kubera ko ibyo twahunze bikiriho zose hafi ya zose zafashe exemption ariko nyine mu- mu zo eh, igihugu cyashoboye kwemerera iyo exemption ni abantu bakeya cyane urebye imibare ibihumbi icumi nta na magana atatu n'abandi gusa bemereye iyo exemption ubwo abandi bose basigaye bakaba bahangayitse kuri icyo kibazo kubera ko nyine nta solution igaragara eh, ba- bafite ubwo ubu bakaba bahangayikishijwe n'iyo date n'iriya tariki tariki n'imwe z'ukwa cumi n'abiri z'uyu mwaka
turi kumwe kandi ku murongo na jean claude nkunzimana umwe mu barundi baserukira abandi mu gihugu cya kenya eh, i nairobi Eh, i nairobi jean claude turi kumwe ego turi kumwe cyane uraho urakomeye ego turakomeye Mm, uwo munsi mwawuhimbaje gute i nairobi uno munsi umunsi mukuru twawuhimbarije mu kibanza bakiriyemwo umwungere mu ekereziya katolika gihe aheruka kugendera ngaha muri kenya niho niho twagiriye uwo munsi mukuru ahanini mu majambo yagiye ashyikirizwa bagumye bagaruka ku kibazo kijyanye n'amatora iki gihugu cya kenya cyimirije yuko ato- ata mpunzi yohava yinjira muri muri ibyo bintu bijyanye n'amatora y'igihugu twahungiyemo badushyikirije ibi- ibi- ibikorwa bijyanye ne- ne- ne- ne- ne- na un ibikorwa bisanzwe ifasha impunzi hari amashyirika akorana na na na un atandukanye ni ukuvuga ry'ama- ama- mashyirahamwe amaorganisation amashyirahamwe akorana na na n'ishyirahamwe hcr bari bayateguriye ahantu yerekanira ibintu bitandukanye ba- bafasha impunzi bafise ni- n'ubutabo butandukanye amashyirahamwe agerageza kuburanira impunzi hari amashyirahamwe afasha impunzi ku- ku gukora ibintu by'imyuga no gukora ubucuruzi buto buto n'abantu n'ishyirahamwe ri- rifasha impunzi zi- zifite ikibazo cy'uburwayi nazo nyine zari ngaho zerekana ibintu ibintu zikora ushoboye ukagenda ukababaza hari cyane cyane novuga yuko eh, igisata cari ki- igisata cya leta kijejwe kwakira impunzi nacyo nyene niho cari kiri n'abandi ah, abaserukira ibihugu byabo hano muri kenya niho bari n'abandi banyacubahiro n'ubuserukira ishyirahamwe aseri ngaha muri kenya Mm. muri make i nairobi muri kenya muri rusange eh, ubuzima bw'impunzi bwifashe gute mubayeho mute ubuzima bw'impunzi ngaha i nayirobi ntabwo bworoshe cyane kuko n'abenegihugu bo nyene na- na- basanzwe batorohewe muri kino gihe hariho hasanzwe hari ubu- ibyo kurya bikena rwose bikaza ku mafaranga eh, menshi cyane ariko cyane cyane ingorane impunzi zifise mu kuba zitagira dati y'ubuhunzi nk'impunzi z'abarundi eh, uriko uraraba kuva dushika ngaha ubu ahanini hariho iza aba- abasanzwe bamaze hafi imyaka uramara imyaka ibiri imyaka itatu imyaka ine utarashobora kuronka sitati y- y- y'impunzi rero icyo ni ikibazo gihambaye cyane ku mpunzi iba mu gisagara kuko mu mategeko agenga impunzi ngaha muri kenya avuga yuko impunzi iba mu gisagara ariyo yimenya ibya- eh, ku bintu bijyanye no kubaho rero iyo impunzi ariyo yimenya mu bintu bijyanye no kubaho mu gisagara bikaba bisabwa yuko iyo mpunzi iba ifite igihe- ibiyiranga kugira ngo ishobore kuronka akazi murumva rero ko ari ko ari ubuzima butoroshye mu gihe eh, impunzi itagira ikiyiranga kuko hariho eh, icyo bitwita randevu uba wahawe yo gukora eh, yo kujya kubazwa kugira wumvire- wumvirizwe ubone kuronka eh, ibyo bikuranga izo randevu baziha imyaka myinshi cyane ugasanga ufite randevu yo mu myaka ibiri mu myaka itatu izo nizo ngorane nyamukuru dufise
turashimiye mugenzi wacu oriane itanga ishaka n'abatumire biwe twibutse kandi ko iyi ndwi ijwi rya amerika ryayihariye ibiganiro bitandukanye kuri icyo kibazo cyerekeye ubuzima imibereho ndetse n'ibindi bibazo impunzi zihura nazo ni n'aha rero bagenzi mukundi radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya birangiriye twaba dushimiye abo bose bagize uruhara cyane cyane fasire yadufashije gutorokanya ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye aloyizi bigira imana ibiganiro bica ku ijwi rya amerika birabandanya